friend to hold
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye gutandukana muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc tubategurira kandi tubagezaho ibi biganiro byose turi mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mbaje kubifuriza kuwa gatandatu muhire mwese nshuti banywanyi gahunda y'iki gitondo ni amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari arimo amatora y'umukuru w'igihugu cya uganda arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari muri uganda komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida museveni yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo bundi kuwa kane perezida museveni agiye gutegeka manda ya gatandatu hagati aho imirongo ya interineti yose iracyafunze muri uganda ariko umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika muri uganda inyashiyusi bahizi telefone ye irakora yaganiriye na mugenzi wacu etienne karekezi ignatius bahizi ku munsi wa kabiri nyuma y'amatora yabaye aho muri uganda komisiyo y'amatora icyo yatangaje cya nyuma watubwira muri uyu mwanya ni iki komisiyo y'amatora imaze gutangaza ko ubu perezida museveni akiri imbere n'amajwi mirongo itandatu na rimwe n'ibice icyenda ku ijana akaba agikurikiwe na bobi wayini cyangwa se robert cyaguranyi n'amajwi mirongo itatu n'ibice icyenda ku ijana kandi iyi komisiyo y'amatora ikaba ivuze ko iri buze gutangaza ibindi indi mibare y'agateganyo saa tatu za mu gitondo ariko ikigaragara nanone ni uko nubwo bobi wayini amajwi atarimo guhinduka cyane mu ishaka rye rikiri ritoya cyane hamaze kubonekamo abashinga amategeko benshi kandi batsinda abashinga amategeko mu ishaka riri ku butegetsi bamwe bari bamaze igihe kirekire cyane ari abashinga amategeko abo uvugana bahe ni abasanzwe ari ba minisitiri ba perezida museveni abenshi kuri bo aba hafi makumyabiri basanzwe ari abaminisitiri kandi bakomeye cyane bamwe bari bamaze hafi imyaka makumyabiri ari abaminisitiri barimo na visi perezida edward sekandi wabaye umushingamateka kuva muri mirongo icyenda na gatanu n'ubu akaba yarakiri umushingamateka kandi ari na visi perezida harimo ndetse na minisitiri ushinzwe iby'itangazamakuru n'ikoranabuhanga minisitiri ushinzwe iby'ubucuruzi n'abandi baminisitiri bakomeye cyane bagiye batsindwa n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane irya bobi wayini nup hamwe n'irya fdc uvuze amajwi ya perezida museveni n'uwo bahanganye cyane bobi wayine abandi bakandida baza kuyiha umwanya abandi bakandida nakwibutsa ko hari harimo hari abakandida cumi n'umwe bari barimo kwiyamamariza uyu mwanya ubwo ukuyemo bobi wayini na perezida museveni haba hasigaye abakandida icyenda abo bose barimo gusangira hagati ya zero n'uduce nka dutandatu zeru n'uduce turindwi zeru n'uduce umunani uretse wa fdc uri ku bice bitatu n'uduce bitandatu ku ijana abandi bose bose uteranyije amajwi bafite ubu ntabwo barageza n'icumi ku ijana hari icyo perezida yoweri museveni yari atangaza kugeza ubu cyangwa se bobi wayini ubwe
na n'ubu perezida museveni ntacyo aravuga gitandukanye n'icyo yavuze akimara gutora ku munsi wa gatatu ubwo yavuze ko ibizaba mu matora n'ibizaba bibaye mu muco azabyemera nta kindi kirenze aho yavuga uretse bobi wayini watangaje ko abwira abanyamakuru yuko urugo rwe rwagoswe akimara gutangaza ko we atemeranya n'ibirimo gutangazwa na komisiyo ishinzwe amatora avuga ko irimo gutangazwa bitandukanye cyane n'ibyabaye kandi ko byabayemo uburiganya bwinshi ndetse anavuga ko afite ibimenyetso simusiga bya videwo byose yakuye hirya no hino mu gihugu by'aho uburiganya bwabereye yavuze ko azatangira kubisohora ariko interineti isubijweho kandi akimara kubitangaza nyine igisirikare n'igipolisi bahise bagota urugo rwe kandi igisirikare cyabyemeje kivuga ko ariko kuhagota ari nta kindi bagendereye eh, kibangamiye bobi wine ahubwo ari ukumucungira umutekano we kubera ko ari umuntu ukomeye
ibyo byari ejo kuwa gatanu komisiyo y'amatora igitangaza amajwi y'agateganyo Eh, uvuze kandi ko mu kanya saa tatu komisiyo igira igatangaza andi majwi bitewe n'uko aba- ibarura rigenda ri- rihinduka hanyuma se urebye uko uturere twa uganda duteye ari perezida yoweri museveni ari kandida bobi wine aho biganje cyane mu majwi watubwira ni hehe muri make Eh, nakwemeza ko bobi wine arimo kugenda atsinda cyane cyane mu migi nka kampala jinja mbarara uh, entebe wakiso n'ahandi aho ni cyane cyane hagati i- mu gihugu mu bwami bwa buganda ariko perezida museveni nawe arimo gutsindira hejuru cyane mu ha- ku- kure n'umujyi wa kampala mu byaro nka za gisoro kabare hafi n'umupaka w'u rwanda ntungamo eh, mbarara kasese no mu majyaruguru ham- y'igihugu eh, in- intara za kure cyane hose ni perezida museveni urimo kuhatsindira kandi ikindi nakwibutsa ni uko mu byo batangaje byose bingana n'amajwi mirongo enye n'uduce tubiri ku ijana ku majwi yose y'abantu bamaze gutora kandi hiyandikishije abantu imiliyoni cumi n'umunani zigomba gutora abamaze kubarwa rero akaba kuri cumi n'umunani ni miliyoni indwi n'ibihumbi magana abiri bingana n'uduce mirongo enye n'u- eh, na mirongo enye n'uduce tubiri ku ijana bivuze ko haracyari amajwi menshi yo kubarura arenze mirongo hafi mirongo ine n'umunani ku ijana ignatius ikibazo cy'umutekano cyane mbere y'amatora yabaye ejo bundi ku wa kane ni ikibazo cyari cyahangayikishije abantu benshi cyane ubu mu ijoro ryakeye kampala ndavuga ejo ku wa gatanu ni ku manywa na nijoro n'aho utuye tuvuge n'aho wabashije kugira umutekano wari uteye bite na n'ubu nta kintu cyari cyagaragara gishobora kuba cyateje umutekano muke kuko abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye hi- cyane cyane mu mujyi wa kampala n'uduce tuwuherereye dore ko ariho bobi wine n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite abashi- aba- aba- aba- ababashyigikiye benshi cyane Ah, aho bwiriye rero ah, igisirikare cyari kiri- kizenguruka ah, bari mu ma- mu modoka zabo n'abapolisi eh, ba- bari mu mihanda bagenda ariko kandi n'ikindi ni uko ubu nyine turi mu bihe bya covid cumi n'icyenda hakaba hari umukwabu gutangira guhera saa tatu z'ijoro bya- bituma ko- bivuga ko abantu baba ba- bakinze baryamye ubu umu- twavuga ko umutekano ukimeze neza ariko kandi kubera ko bakekaga ngo bobi wine aramutse yanze ibirimo kuv- ah, kuva mu matora hashobora kwaduka izindi mvura abantu bakigaragambya ko byabaye mu kwa cumi na kumwe niyo mpamvu ubona abasirikare benshi bagerageza kuba hafi cyane naho aba bobi wine afite abantu benshi kugira ngo haramutse hagize- hagize ikiba babe babihagarika ndagushimiye cyane ignatius bahizi ubwo uyu munsi ku wa gatandatu urakomeza ukurikirane uze kutubwira uko byifashe murakoze cyane bwana karekezi Merci beaucoup. Merci, Ken.
merci fatou Thank c'est you.
bon c'est combien approximativement mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda aho ikigo cya leta gishinzwe ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze roda gitangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe bitazongera gushingirwaho ku banyeshuri bajya muri kaminuza inkuru irambuye na sumute kaboyi i kigali
mu rwego rwo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe bishya ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze roda kiratangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage bamaze kwishyiramo bitazongera gushingirwaho mu kubagenera ubufasha madamu nyenabagaga claudine uyobora roda asobanura ko gufasha abaturage byaba mu kurihira abanyeshuri gutanga ubwisungane mu kwivuza n'izindi serivisi abaturage bakenera kuri leta bitazongera gushingira ku rwego rw'icyiciro cy'ubudehe bashyizwemo kwaka buruse icyo abanyarwanda bari banenze ni uko iyo buruse y'inguzanyo n'ubundi yahabwaga uwo muri da cyangwa yenda nkoresheje ibyiciro dushoje yahabwaga uwo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri uwo muri ca mu cya gatatu ntayihabwe icyo bivuga ni iki bivuga ko icyo gihe hari abana bacikanwaga nicyo batubwiye abaturage baratubwiye bati abana bo muri kategori ya gatatu n'iya kane yenda bafite ababyeyi babasha kubona ibibatunga ariko ntibabashe kwishyura kaminuza barimwa baracikanwa n'ayo mahirwe ubwo rero uyu munsi ba bana bo mu cyiciro cyo- cyo hasi gikennye cya da na ca ayo mahirwe barayafite n'ubundi bari bayafite ariko hiyongeraho abana bo muri ba na a nabo bashobora guhabwa inguzanyo icyari cyagaragajwe cyane cyane ni abantu bari muri kategori ya gatatu bavuga cyane cyane abarimu bati umwarimu ashobora kubona ibitunga abana be ariko yenda ntafite ubushobozi bwo kwishyura kaminuza aho niho hari hagaragajwe cyane nk'imbogamizi mu byiciro by'ubudehe byabanje uko byari bine wasangaga abaturage batari bake bifuza gushyirwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko ababibarizwagamo aribo bagenerwaga ubufasha byatumaga abatarabishyizwemo bahorana intimba ndetse bagahora basiragira ku buyobozi basaba guhindurirwa bashyize mu cya gatatu ariko ntakwiye noneho nsaba gushyirwa mu cya kabiri umuntu w'umuhinzi udafite imodoka udafite iduka yaba afite ubukirekire kujya mu byiciro batubwira yuko ari uburyo bwo kudufasha uko umuntu azajya muri mituweli leta isobanura ko mu byiciro bishya biriho ubu bitazashingirwaho kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo yo kwiga cyangwa ubundi bufasha hari benshi bishimiye cyane izi mpinduka cyane cyane abagaragaraga mu byiciro byo hagati by'abadakize kandi ntibabe n'abakene nyakujya bo gufashwa aba ni nk'abarimu abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko abana babo batashoboraga kwiga ko babaga batari mu cyiciro cy'abafashwa kandi nabo badafite ubushobozi bwo kubarihira kaminuza icyo kintu kizaba ikintu cyiza cyane mwarimu umushahara we leta irawuzi ariko turacyafite imbogamizi umwana wa mwarimu kugira ngo azige ashobore kureba umwarimu amurihire kaminuza mu mushahara we ni ikibazo ndetse hari n'aho bidakunda no muri za segonderi nabwo na segonderi kikaba ikibazo abenshi usanga nta bushobozi bafite bwo kubishyurira iniverisite ubwo abana bakaba mu rugo gutyo bakagarukira kuri segonderi gusa ibi ngibi byaje ubu ngubu bizorohera umwarimu kuko umwarimu ntabwo ari umuntu uri hejuru w'umukire nta nubwo ari n'umukene cyane ariko umwana uzagira amahirwe yo gutsinda azaba afite amahirwe yo gusaba inguzanyo akiga nk'abandi kubera izi mpinduka cyane cyane izishingiye mu guha buruse abanyeshuri umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amashuri makuru na kaminuza madamu rose mukankomeje aherutse gutangaza kuri radiyo y'igihugu ko kubera izi mpinduka zabaye mu byiciro by'ubudehe abana bose bagahabwa amahirwe yo gusaba kwiga muri kaminuza ku nguzanyo kandi hagashingirwa ku bushobozi bwa buri wese byatumye umubare w'abasaba kujya muri kaminuza uzamuka imibare yatangajwe igaragaza ko abanyeshuri bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu aribo basabye kwinjira muri kaminuza y'u rwanda mu gihe mbere babarirwaga mu bihumbi cumi na bitatu ibyiciro by'ubudehe byahindutse byavuye kuri rimwe kabiri gatatu n'icya kane aho ubu byabaye bitanu kandi bikabarwa hakoreshejwe inyuguti a b c d na e abakize cyane muri ibi byiciro bishya babarirwa mu nyuguti ya a ni ababasha kwinjiza amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana atandatu haba ku mushahara bahembwa umutungo winjira uva mu bindi bikorwa cyangwa se umuntu ufite ubutaka mu mujyi bungana na hegitari imwe no kuzamura cyangwa afite ubutaka mu cyaro bungana na hegitari icumi no kuzamura cyangwa akaba abasha kwinjiza ariya mafaranga mu bikorwa by'ubworozi icyiciro cya b kirimo abinjiza kuva ku mafaranga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu kugeza kuri magana atandatu cyangwa se umuntu ufite hegitari imwe kugera kuri hegitari icumi mu cyaro cyangwa afite metero kare magana atatu kugera kuri hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya sewu kirimo agomba kuba yinjiza hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu kugera kuri ibihumbi mirongo itandatu na bitanu cyangwa se afite kimwe cya kabiri cya hegitari kugeza kuri hegitari imwe mu cyaro cyangwa akaba afite metero kare ijana kugeza kuri metero kare magana atatu mu mujyi icyiciro cya d cyo kirimo uwinjiza ibihumbi mirongo ine na bitanu no gusubiza hasi ku kwezi cyangwa se ufite ubuso buri mu munsi ya kimwe cya hegitari mu cyaro n'ubuso buri munsi ya metero kare ijana mu mujyi icyiciro cya e nicyo kirimo abafashwa abasobanuriwe ibyiciro by'ubudehe bishya bavuga ko ari icyiciro cyihariye kirimo ingo z'abantu badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bafite ubumuga bukabije cyangwa indwara zidakira kandi nta mitungo bafite cyangwa ahandi hantu bakura ibyo bakeneye mu mibereho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi leta yatangaje kuri wa kane ko abantu bazarenza igihe bahawe cyo kubaka mu bibanza basabye bazabyakwa minisitiri ushinzwe ibikorwa byubakwa deo gracia nshinsanganiye umwami wabitangaje yibukije ko mu gihugu cyose hari abantu batacugusha bashobora gutanga ibibanza abo niwe minisitiri w'ibidukikije n'umukuru w'igihugu inkuru irambuye eloge wirikaneza kuri uyu wa kane umushikiranganji yajejwe inyubakwa za leta yatanguje isekeza ryo gutanga impapuro ndangatongo ku bantu bazisabye byahereye muri quartier industrielle ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni mu kibanza casabwe n'abantu bagera ku majana atatu na mirongo umunani kikaba cagenewe kubakwamwo amahinguriro yonyene deogratias nsanganiye umwami yaramutwabwa ubushikiranganji yibukije ko ata muntu n'umwe yazosubira kurekurirwa kubaka amazu y'uburaro mu bibanza vyagenewe amahinguriro yemeza ko abasavye bose aho hantu babwirizwa kubanza kwerekana imigambi bazoharangurira kurira imbere yuko rikomorerwa burundu niko kumenyesha barikuriwe n'amategeko gutanga amatongo mu gihugu hamwe n'uburinganire batemerewe kurenza muri code fonse igitabo gitunganya amatongo mu gihugu cy'u Burundi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu n'umwe ashoboye gutanga itongo kuri agataka k'u Burundi mu mateko y'uno munsi hari umushikiranganje wa mbere ajejwe inyubakwa ibikoresho vya leta n'ubugwiza uburaro uyarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari imwe mu bisagara hagati hari umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi arekuriwe gutanga ikibanza ku muntu kitarenze ihegitari mirongo ibiri na zitanu mw'isi ndimwa hagati mu gihugu ubugira gatatu ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe afite uburenganzira bwo gutanga itongo risumba ngaho yiyaguye bivanye n'imigambi uyo muntu agiye gukora umukuru w'igihugu yashobora gutanga mu gisagara hanini ashobora no gutanga hagati mu gihugu hanini nta muntu hajejwe intwaro n'umwe arekure gutanga itongo yaba buramatari yaba musitanteri chef de zone umukuru wa quartier ntashobora abakurikije ibyangombwa vy'ukwegurirwa ubutaka kuva ubu barengeje ikiringo co kuburanguriramwo imigambi babusabiye canke kubwubakamwo buzoca busubira mu minwe ya leta nta muntu umwe akihereranya gutanga ibibanza agobotorera akabanza naka asubira agobotorera akabanza naka ni ukuvuga yuko iki gikorwa duhereye ngaha tugiye kukibandanya mu yandi makaritiye yose ngaha i bujumbura hama duce tukibandaniriza ku migwa mikuru y'intara yose hagati mu gihugu kugira ngo abenegihugu basavye ibibanza vyo kubakamwo haba i bujumbura cyangwa haba ku migwa mikuru y'intara bareke kuguma babitsa amashamba hagati mu gisagara ni ukuvuga yuko hariho ikiringo ntarengwa umuntu yaronse urupapuro aca agenda kubaka adashoboye kubaka naho araheza agasubiza leta iryo tongo igashiriha umwenegihugu wundi yoba agize gute yoba arikeneye n'uwo munyagihugu arikeneye ariko ntiyemerewe na gato kugurisha ku wundi muntu itongo yahawe na leta n'ubwo riba rimwegukira hariho abantu barondera amatongo amapariseri kugira bace bayagurisha akayaronka ku giciro gito ca leta agaca agurisha inshuro gatatu kane gatanu ku wundi mwenegihugu nashaka ndabatangarize yuko ntihagire umuntu azohendwa agure pariseri y'umwenegihugu yahawe na leta azoba ahenzwe muri leta nkozi mvyeyi nta transferi ya pariseri tuzokwemera nayo tuzotanga nta transferi izobaho umuntu yasabye pariseri akorera umugambi nawukore uwo mugambi umunaniye nasubize hama tuzoheza tumusubize amafaranga yari yaratanze yo gutunganya ico gisagara kuko umuntu aguze ikibanza cyangwa akagura ibintu vyubatse bikagwa hagati ngo bagize transferi nayo bazoronka vyumvikane yuko uyo mwenegihugu ahaguze ubugira kabiri ntazigera aronka impapuro z'ukuri zimwegurira iryo tongo ikibazo c'amatongo mu burundi kiri mu bitera umudugararo n'umutekano muke ahatarishake kubera hasigaye utunyororondwe abavukana bakagabura ahantu hato cyane hakunze kwibonekeza abantu bavukana canke bo mu miryango imwe abahungu na base nk'urugero usanga batemana canke bakicana bapfa amatongo ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane vyerekana ko imanza ziri muri za sentare ku bice birenga mirongo icenda kw'ijana zerekeye amatati y'amatongo eroje wikaneza ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo amashuri amaze ukwezi afunze kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda mu nkambi ya gusenda iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu ababyeyi barifuza ko amashuri yafungurwa kubera ko abana birirwa mu rugo bikabaviramo kuba inzererezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yavuganye na bamwe muri abo babyeyi
iki kiza cya korona virusi ikitwe abaje abana bacu bariko barayerera birigwa mu masenema babaye mayibobo nayo nk'utagira se wari umuvyeyi nyina wenyene gusa nta jambo abandi birigwa kwiba mu mihana y'abantu umuvyeyi ntakirya udufaranga arose no kuza kuriha amande y'umwana yibye ugira gutya ngo umwana wawe yibye ngo zana mirongo itanu zana mirongo ibiri natwe turabarefije nimudutabare abana basubire ku mashuri umwana avuye ku ishuri aza yarushe agashikira kuvoma amazi umwana agashikira koza amasahani ariko ubu umwana ahera asizere agashika asizere ari mu isenema ku bijyanye n'abana bacu cyangwa se ku bijyanye n'amashuri turabye kumva buri mwaka amashuri arugagwa buri mwaka amashuri arugagwa ngo kubera ikiba- ikiza cya korona ese icyo kiza cya korona turatangazwa turibaza n'icyo kiza cya korona kigenda kiraba ahantu hari abanyeshuri mu mashuri niba gifata abanyeshuri gusa ntituramenya kuko umaze kubona amashuri yugaye ugasanga amasenema aruguruye ugasanga amasoko ariko ararema amashengero ariko arinjira mugabo abana bacu bakaguma mu ibarabara buri munsi bari ku ku matanganyika bafatiweyo bibye ahandi abana bari mu masenema niho bakura ubusutwa ubushirasoni turababazwa cyane no kumva abana bacu birirwa mu ibarabara batiga baduhenda ngo ni korona mu gihe tumva ko korona yo bifata abantu bakuze ntiturumva abana bafashwe na korona ese kuba twugarira amashuri buri munsi bavuganye na korona ko iyo korona izo ziragenda iraba ahantu hari amashuri akaba ariyo ifatira abanyeshuri ibyo biratubabaza cyane rwose dusaba ko botwugurura amashuri abana bacu babandanye amashuri bige iyo korona niyaza bazoyirwanya nk'uko bagwanyiriza n'aba n'ahandi mugabo abana tubone ko ari mu mashuri by'ukuri turahangayitse turateshejwe n'abana bacu ngaha mu mu nkambi ya rusenda kubona abana birirwa mu mabarabara abana birirwa ari abamayibobo mu ibarabara mu gihe hari ikibanza cyo kwiga bari bafite inzira yo kwiga Eh, twaratangaye cyane ahubwo kubona abana bacu bamaze kuba ba mayibobo basigaye birirwa bayerera mu mabarabara birirwa kuri tanganika ata kazi bafise kandi leta yari ikwiye kuraba uburyo bakwiriye kurwana urugamba rwo ari rwo rwose kugira abana bacu bige kubera ko izi saha amas- amasoko ararema ububare burakorwa amashengero aruguruye ese kubera iki abana b'iwacu bo batokwiga ni igiki leta yafatiye amashuri icyo twasaba nk'ababyeyi leta nikore ingufu zayo zose ibyo bya korona korona ntabwo yoba mu mashuri gusa itabaye mu masoko no mu mashengero cyangwa no mu bubare icyo nicyo twarira ababyeyi kugira abana bacu babandanye biga hariho nka bamwe twari dufise nk'abana biga ku mashuri y'ikiganga inundu uyu munsi twaza twamaze no kuriha amahera y'igitse ariko kugeza ubu abana baricaye aho rero n'agahinda n'umubabaro kubona amashuri yugagwa ariko tukabona ibindi bikorwa byose by'abantu baba bakoraniye hamwe bibandanya amasoko ububare reka n'ibindi byinshi tukabona birabandanya ariko amashuri yoyo akaba niyo agirante akaba niyo ashobora kugagwa mbe icyo kintu gitumye amashuri yugagwa gihera mu mashuri gusa yaba atari gihera muri bose bayugarira n'ibyo byose kugira na twebwe ababyeyi turereye ku mashuri tubone tikweri nimba aya mashuri yugawe n'ibindi byose byarugawe amasoko ububare ariko dutangazwe no kubona hugagwa ayo mashuri gusa abana bakicara muhira uyu munsi abana babaye ibirara uyu munsi abana nubwo bicaye muhira nta gikorwa badufasha ni abo kwangara gusa mu mwanya ukaza ubona umwana wawe azi yafashwe ku kuboko ngo yavunye ikigori cya naka ngo yateye ibuye uwundi mwana naka ariko mu mwanya bari ku ishuri bajya ba ba- ba- bajya abarimu nabo badufasha kurera mu masaha abana basohotse natwe ababyeyi tukarera ariko uyu munsi dufise agahinda n'umubabaro kubona abana bicaye mu mihira abana rero bagiye gutsika ibibandi dusaba yuko boyugurura nk'uko nyine baretse ayo masoko n'ububare ba- bakaba bahaye barakora n'abo bana nabo nibabareke bige nk'uko n'ubwo bubare buhaye burakora bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya rushenda ku kibazo cy'abana batiga eh, kubera kovide cumi n'icyenda bavuganaga na mugenzi wacu vedaste ngabo aha niho dusoreje iwanyu mu ntara mbibutse ingingo nkuru z'aya makuru muri uganda ibarura ry'amajwi rirakomeje nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye kuri uyu wa kane polisi yarayisatse hoteli ubutegetsi bwavugaga ko hari abantu bo mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta yari yahashyize ibiro byo kubariramo amajwi mu rwanda ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze roda kiratangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage bamaze gushyirwamo bitazongera gushingirwaho ku bashaka kujya muri kaminuza ndetse no ku bundi bufasha leta igenera abaturage naho muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yaraye atangaje umugambi wo kurwanya ikiza cya kovide cumi n'icyenda no kuzahura ubukungu hamwe na mukube ya baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mwumva ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza
Nawe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu usibye ku maradiyo yanyu mushobora kudukurikira igihe icyo ari cyo cyose no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane turongera mu kiganiro dususuruke